iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi turi ku wa mbere tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema
abenegihugu bazoza baraja mu matora agizwe mu nduru canke mu gitsure c'umugambwe umwe uzoza uritorera imperekeza zawo mbega abarundi koko baba bagiye guhitamwo gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe uwo ni umwepiskopi Gervase banshimiye ubusa uyoboye inama nkuru y'abepiskopi gatolika y'u Burundi avuga ku bibazo bya politike biri mu Burundi n'uburyo byashakirwa umuti iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato ikaze mu makuru yacu yibanda cyane ku gihugu cy'u Burundi urubanza rw'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi rwongeye gusubukurwa kuri uyu wa mbere ariko urwo rubanza rwahawe indi tariki ariyo ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa kane impamvu ngo nuko bamwe mu baregwa batari bwazanye ibyo kwireguza abandi nabo bakaba basabye urukiko kubaha ababunganira mbere y'uko urubanza rukomeza ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza
ku nshuro ya mbere ruburanishwa mu gisata cy'iyungururizo urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi rwitabwe n'abo rwerekeye mirongo ibiri na batandatu kuri mirongo ibiri n'umunani cumi na batatu muri bo nta byireguro bari baje bitwaje kandi nta n'ibyo bari barashikirije sentare imbere y'iri sango ryo kuri uyu wa mbere muri bo harimo general Cyril Ndayirukiye yigeze ko umushikiranganji wo kwivuna abansi na commissaire de police Zenon Ndabaneze aba basavye sentare kubareka bagasubira kunganirwa n'abashingwamanza babo bataramuwe mu rukinja mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu basiguye ko ingaruka mbi ry'itaramurwa ry'ababunganira aribo zagarutse ko kuko batswe uburenganzira bwo kunganirwa bacabaza ko amategeko yoba yankira abashingwamanza babo gusubira gusasa mu ntahe z'icese zo mu iyungururizo umukuru w'intahe yabahebuje ku byo basaba imvo yatanze ni uko ababuranyi atari bo bavugira abashingwamanza mu gihe bobo batigeze bandika na rimwe babisaba ikindi naco ngo niyo vyari kuba vyemewe babisavye bateba akarorero nka general ndayirukiye yandikiye umukuru wa sentare ntahinyuzwa y'u Burundi ku itariki ya gatatu ukwezi kwa gatatu uyu mwaka amusaba ko abashingwamanza biwe batatu bokwemererwa gusubira kumwunganira umukuru w'intahe yamubwiye ko yanditse ikiringo cararenganye kandi iminsi haciye ari myinshi amategeko atemera ko umuntu yoyunguruzamwo ariko sentare yemereye general ndayirukiye na commissaire de police ndabaneze kurondera abandi bashingwamanza bashasha bo kubunganira ikiringo c'ukwezi kumwe nico bahawe kugira ngo babe baronse abo babafasha kuburana uwundi mugwi ugira kabiri w'abatari bazanye ivyireguro ugizwe n'abantu batandatu umushingwamanza wabo yasiguye ko yamenyeshejwe ko azobunganira ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ubu yatanzwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujerwa agateka ka zina muntu CNIDH abandi bantu batanu basigaye harimo commissaire de police Emenegide Nimenya wasanga umushingwamanza wabo ari mu rugendo hanze y'igihugu canke naho ataronse akanya gakwiye ko gushikiriza ivyireguro vyabo bose bemeye ko mu misi iza bazoshikiriza sentare ivyireguro abandi bari bitavye mu ntara y'ICS yo kuri uyu wa mbere n'abantu batanu ku ndwi bejejwe n'ubutungane ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa mbere babiri muri bo ntibitavye mbere umwe colonel Richard Kagabimana asanzwe afise ubwenegihugu bw'igihugu c'ubugiriki ubu akaba ari muri ico gihugu abandi bidegemvya umushikizamanza wa repubulika yasavye sentare ko yobiyegereza bakaburana bava hafi ivyo abari ngaho batari bake batahuye ko ashaka gusaba ko basubizwa mu mvuto turetse umushikizamanza kizigenza wa repubulika yunguruje avuga ko urubanza rwaciwe rutamushimishije n'abafungwa mirongo ibiri n'umwe basigaye mu ihorero rikuru rya gitega barunguruje abandi bunguruje ni ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'ubw'umutekano umugambwe uri ku butegetsi cndfdd hamwe na radiyo televiziyo rema uwo mugwi wunguruje usaba indishi z'akababaro wari watse mu rubanza rwa mbere ariko sentare ntiyawishura ivuga ko hagikenewe ayandi matohoza mu rubanza rwaciwe mu kwezi kwa mbere sentare yari yafashe ibihano bikurikira abasirikare babiri n'abapolisi babiri bafite ipete rya general baciriwe umunyororo w'ubuzima bwabo bwose icenda bahanishwa umunyororo w'imyaka mirongo itatu umunani bakatirwa gufungwa imyaka itanu hanyuma indwi muri bo barezwa eroje buri kaneza gitega ijwi rya amerika kiliziya gatolika mu burundi irahamagarira abarundi cyane cyane abanyapolitiki kujya mu biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu ibi biri mu ijambo ryasomwe n'umwepiskopi gervaise banshimiye ubusa uyoboye inama nkuru y'abepiskopi gatolika y'i burundi twumve umwepiskopi gervaise banshimiye ubusa
none ko iyo migambwe isa n'iyasambuwe igashwanyagurika iyindi ikabuzwa gukora amatora akaba asigaye agorana gutunganya twoba tugiye kuja mu ntwaro imeze gute mbega none uburyo nyabwo bwo gushikira uburongozi no kubisikanya ku ntwaro bugiye kuba ubuhe ubw'uko abenegihugu bazoza baraja mu matora agizwe mu nduru canke mu gitsure c'umugambwe umwe uzoza uritorera imperekeza zawo mbega abarundi koko baba bagiye guhitamwo gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe wica ugakiza ngivyo ibibazo umukristu n'uwemera imana abwirijwe kurimbura muri iki gihe igihugu kigeze mu mayira abiri y'intwaro coshira imbere inyishu nziza kandi rama y'ico kibazo kuri twebwe abungere bekereziya nta handi izova atari mu biganiro by'abanyepolitike babona kure kandi bakunda igihugu cabo na bene gihugu kuruta uko bikunda kuko abanyepolitike nyabo nibo mboneza z'abanyagihugu mu bya politike nicyo gituma iyo hageze aribo baserukira abanyagihugu ico tubona co ni uko ibintu bidashobora kuguma uko bimeze ubu uwo ni umwepiskopi gervais banshimiye ubusa uyoboye inama nkuru y'abepiskopi gatolika y'u burundi radiyo
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwo mwanya tubagezaho amakuru yibanda cyane ku gihugu cy'u Burundi mu ijoro ryo kuwa gatandatu muri komine gisozi intara ya mwaro humvikanye urusaku rw'amasasu menshi n'amagrenade amakuru ava mu banyagihugu yeme- yemezwa n'igipolisi avuga ko ayo mapo- ayo masasu yavugiye ku kirindiro cy'igipolisi kiri ku ishuri rito riri ku mutumba wa musibya ni inkuru y'umunyamakuru wacu fidelite ishatse turi ku musozi musibya muri komine gisozi mu ntara ya mwaro aho kirindiro c'igipolisi cari gitewe kw'ishure rito ry'imusivya niho bari mw'idini rya katolika bo ku musozi musivya no mu micungaro yaho basengera vy'ifatakibanza mu kurindira yuko urusengero rwabo ruboneka ariko naho kuri uyu munsi wa mungu hari haheze amasaha ari munsi ya cumi ahantu basengera habereye igitero abo bakiswi ncaburije kuzinduka baja gusenga mbega igihe twashira igihe cy'isaha zitatu zo mu gatondo twasanze bakiri mu nkuka y'imisa byasa nk'aho umenga nta kigeze kihabera imisi irasohotse abo bakirisu barutugwitugi bavugana hagati yabo ku byerekeye ingene umutekano wari uhungabanye mbere bamwe muri abo bakirisu bashengereye ahari akanogo biboneka yuko kimbwe n'igerenade yahaguye iruhande y'umuryango w'imwe mu mashuri agize iryo shuri rito ry'imusivya numvise in- inkoho zikomakomeye harimo n'amagarenade twaragize ubwoba twari tuzi ko dutewe n'abicanyi byavuze umwanya ungana gute nk'iminota nka mirongo itatu mushingana wabyumvise igihe ki mu ijoro nko mu masaha atanu hanyuma ndazugumiriraho ndi ko atako nagira aha muri gisozi iwanyu si irya mbere irya gatatu ndetse nikanarenga havuga inkoho muri nkoranyagihungu wo ngaha mwiyumva gute turagera miwe ibibono ntibikiryama abanyeshuri ntibiga amazu kweli tudasinzira mwoja muraturabira twebwe ndako tuvyumva mu kukajya muraduha abaturari ariko murafise abasirikare hirya ku rubimba murafise abapolisi ngaha nabo ntibakwiye oya mwoshobora kutwongererezamwo abandi e, kuko hari aho badashyika nk'aho bazana naho mu bishaka baba baciye bababona bakabazingira bakabafata bakabakorera ikibi tukaraba ko botunguka bakagenda hambavu y'akanogo kimbwe n'igerenade nta kindi kintu na kimwe twabonye cononekaye ku nyubakwa z'ayo mashure ivyo twabwira abajeje intwaro ku mutumba musivya ni uko mu gatondo ko kuri uno wa mungu batoye ibisigara vy'amasasu cumi n'indwi ico bita amadiyo mu rurimi rw'igifaransa abanyagihugu n'abapolisi twaganiye batubwiye yuko ababagira ico gitero bitakunze yuko begeye inyubakwa z'ayo mashure kubera ko basagirijwe n'amasasu baguma bishurana n'abapolisi iyo komine ya gisozi imaze iminsi ivuga nk'umutekano muke mu kiringo kiri munsi y'ukwezi hamaze gupfa abantu bagera kuri bane nayo ku bitero bimaze kuba vyantu bitwaje ibigwanisho birarenga bitatu mu kiringo ca wabo kwezi abajeje intwaro ku mutumba musivya bavuga ko baguma bagira amanama y'umutekano mu ntumbero yo kugarukana impore iwabo gahinja shara n'umukuru w'umutumba musivya umutekano urabona twe tura- natwe turabona kuri ko uhungabana cyane na cyane cyane ikibibona musivye ni ukuri harahungabana umutekano rwose twama tubatubwisha amanama y'umutekano ukabibwira abanyagihugu n'amanama ko muyagira ariko ntihagire igihinduka guhinduka bikunyuka mu gihe ugira undi mukenyuro nyabagendwa kenyine twari ko turagira ni ukuraba urujya n'uruzi rw'abantu turafise ibitabo tubandikamo ntihagire umuntu n'umwe arengana tutamwanditse tumusize mu Kuki gitabo mu- mubona ko hanini ari uko mwosuzuma ruja n'uruza rw'abantu mubona ko baba batera bari muri mwebwe nyene aho oye ku- kuba ba- abatera bari muri twebwe nsonoro gitangira inyishu amakuru twakuye aho imwaro muri komine gisozi avuga ko no muri izo nama z'umutekano zimaze iminsi zikorwa abanyagihugu batacubahuka kuvugira hejuru ibyo bafise ku mutima ku mvu z'umutekano wabo ayo makuru nyene yemeza ko iyicwa ry'umwe mu barongoye umutumba rubimba mu kwezi guheze ryoba ryavuye ku vyashikirije mu nama y'umutekano yakozwe aho yariko yashikiriza intererano z'ukugene botuza imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho imaze iminsi iboneka kuri uwo mutumba inyuma y'urwo rufu ayo makuru yemeza ko abandi bashikirije ivyumviro mu nama yakurikiye bahavuye baronka inyandiko zitagira umukono ibyo bita tract muri gifaransa zibatera ubwoba ayo makuru yemeza kandi yuko abanyagihugu bamwe bamwe basigaye bantirumve ko ku mvo z'umutekano wabo urongoye igipolisi muri komine ya gisozi opp ntagahora wa pacifique avuga ko bamaze iminsi badurumbanya umutekano aha gisozi ari abanyeshuri bafise ibigwanisho muri komine ya mugamba mu ntara ya bururi bafatikanije namwe abanyeshuri baba ngaho nyene igisozi izo komine uko ari zibiri zihana urubibe iyo ndongozi mu gipolisi ivuga kandi ko ibyo byo kongereza abajeje umutekano bisabwa n'abanyagihugu byonyine bidafashe kugira ngo amahoro agaruke muri ako karere avuga yuko biboneka yuko abanyagihugu bakingira ikibaba abo bantu bitwaje ibigwanisho asaba ko abanyagihugu bavanura n'iyo nyifato bagatanga amakuru nayo kuri abanyagihugu baba bifuza gutanga amakuru bagatinya kubwo umutekano wabo abahamagara kubikora mu ibanga mu kuvunira urugohe abajeje umutekano ico babonye kitagenda neza muri komine gisozi mu ntara ya mwaro fidelite yishatse ijwi rya amerika arakoze cyane fidelite ishatse umunyamakuru wacu wari muri iyo ntara ya mwaro kuri uyu wa gatanu w'icyumweru gishize mu ntara ya kayanza iri mu majyaruguru y'u Burundi hatangijwe icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'ukuri n'ubwiyunge icyo gikorwa cyatangijwe ku mugaragaro na perezida Pierre Nkurunziza nubwo iyi komisiyo itangiye abarundi benshi ntibaravuga rumwe ku mikorere yayo nk'uko bigaragarira mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na bamwe mu bahanga muri bo harimo Professeur Jean Baptiste Hajayandi akaba yigisha muri kaminuza ya Jones iri mu mujyi wa New York hano muri leta zunze ubumwe za Amerika hamwe na Professor Libera Nta- Ntibashira kandi wigisha muri Université Libre de Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi
Eh, iyo mugwiye kubwanje uje mu gihe kitari ico eh, muti kubera iki Eh, kuko muzeye murazi biriko biraba mu burundi abarundi bapfa ku munsi ku munsi ni benshi cane Eh, sim- ha- ikindi ca kabiri ni uko eh, uno munsi eh, abarundi bashi- barenga ibihumbi eh, amajana abiri na mirongo itanu bahunze igihugu Eh, simona rero uyu mugwi wari utegekanijwe ni na, na kordarusha Eh, muribuka yuko yasinywe mu haheze imyaka cumi n'itanu Eh, uyu mugwi eh, wari washizweho bari bawimviriye eh, mu gi- mu- mu bijanye n'ingorane zari ico gihe Eh, nivyo uwo mugwi nozeye turavye itegeko ryari ryawushizeho rizoraba ivyabaye kuva mu nta- mu mu twikukira gushika itariki zine z'ukwezi kw'icumi na kabiri ibihumbi bibiri n'umunani naba nihenze Eh, ni ukuvuga yuko uyu mugwi uje mu gihe kibi kuko eh, simbona ah, uwo uwo mugwi abo bazonywanisha Eh, ni kuko ingorane zariho igihe bawushiraho sizo ziriho uyu munsi mbe mushiye na heribeha kubona uyu murwi wagenewe ikawasabwe haraheze imyaka cumi n'itanu ukaba nk'ubu ugiyeho muri iki gihe utanguye gukora muri iki gihe izozo singorane eh, ntivyo bivuga ko abarundi hariho benshi badashaka ko uyu murwi utohoza ukuri oya oya nibaza ko abanya- abarundi baranyotewe ukuri kuko icisha uburundi uno munsi ni ukubera ah, ivyaha bidahanwa Eh, bagaca bafata ikivunga eh, ngo ni banaka bagize amakosa ibyo si byo eh, ni uko umurundi wese yakoze ikosa yohanwa kuko atakiwe Eh, uyu mugwi rero eh, abarundi nibaza ko batabona nabi mugabo ico eh, nshikirako uje mu gihe kitari cyo igihe mwifuza ko uyu murwi utangura hubanka ryari Eh, ku- ica- icihutirwa cane gose mu burundi ni uguhagarika ubwicanyi umugwi woza amahoro ahahunze bose bashaka benshi eh, bafise ivyo bagirizwa bakaba batahutse ari mu burundi murazi yuko abanegosi ya Koro- ya Ru- ya rusha benshi benshi bari hanze Eh, kandi hari ivyo eh, ngira ngo boba bagirizwa Ni uwo mugwi rero wojaho abarundi bari uburundi buri mu mahoro eh, abarundi bidegenza hamwe bayaga ukuri atakunyegezanya abo bari hanze bari hanze kubera uwo murwi utanguye canke bahunze ingwano mu burundi
eh, bahunze ingwano mu burundi Ego reka tuje nawe kuri professeur uh, uh, Jean Baptiste Hajayandi mweho uyu murwi mubona gute I- gi- ikiringo ugiye gutangurira ko n- sico nkuko uh, professeur Libya abivuze nohera ku- ku byerekeye uwo mugwi nyene uko ndawubona jewe naho washigwaho nararyohewe rwose kubera abantu bamwe bamwe bari muri wo ndabazi Mm, guhera kuri uwo awugaba musenyeri jean louis nahimana eka na bernard ntawuturi agaba eglise anglicane na didas kiganahe professeur didas kiganahe n'abandi abo bose n'abantu je nibaza uko ari cumi n'umwe naho bose ntabazi n'abantu n'ukuri eh, bashobora gukora akazi gashimishije kandi uko ndabibona jewe nta bantu benshi bavuga ngo uwo mugwi ngo tumeze neza barawitondeye n'ukuri eh, assemblée nationale yarawitondeye kandi uribuka ko basabye amazina abantu bose babishoboye hama bagacagura mwabo uwo mugwi jewe ndawubona neza cane ico ikindi naco u- ubajije ubajije uti uwo mugwi uje har- har- harengeranye none urumva mugenzanje libera ntibashira kandi avuga yuko ahubwo uh, uh, bukwiye ahubwo kuzoza hanyuma jewe ku bwanje hararengeranye rwose Eh, imyaka cumi n'itandatu ni myinshi kuva igihe arusha ama- ama- akoro yarusha ah, ashi- ashiriyeho iryo eh, iyo ntumbero y'uko hazoba uwo mugwi wo kwihweza ibintu nyene vyagiye bigenda je mbona neza mbona neza yuko uwo mugwi wokora Eh, ikiringo cy'uko uhera ku ku- kuri independance mirongo itandatu na kabiri ugashikana mu bihumbi bibiri n'umunani icyo kiringo ni cyiza cyane ibyabaye inyuma ya- y'ibihumbi bibiri na- na- n'umunani gushika n'ubu nabyone birashobora kuzorabwa ukundi gusha ariko ntitwavuga ngo tuwurindirize hararengeranye cyane hakenewe yuko eh, ibintu bija mu buryo hama mu bisanzwe ibi byose biriko biraba izi ngorane zose ziba ziba kuko ibintu bi- bitavuzwe uko byari bitegerezwa kuvugwa kugira ngo icyo bita mu gifaransa impunite ihashwe Eh, nicyo gituma uguma ubona ko abantu bikorera ibyo bi- ibintu bya- by'ibyaha eh, badakurikirana mwavuze eh, jean batiste ko uyu murwi ugizwe eh, ni- n'incabwenge ikaba nshingantahe bijunja mbega hari intambamyi mushobora kubona abo bashingantahe bazogira muri ico gikorwa cabo I- intambamyi mbona eh, ikomeye ni iyo nyine yuko hariho abantu badashaka ko umugwi bene uwo ujaho Eh, je nibaza yuko mbere n'ibi bintu by'ingorane tuzaturagira kuva eh, araheze imyaka i- itari mike eh, ni uko hariho abantu badashaka kujaho mvuge nk'abantu bari mu butegetsi mu mirongo irindwi na kabiri bakaba mu butegetsi mu mirongo icyenda na gatatu bamwe bamwe muri abo jeno kubwira usanga bari imbere no muri abo bavuga ngo bari muri opozisiyo hanyuma ugasanga bavuga ngo ngwiho nyabwoko ngwiho nyabwoko abo bantu eh, ntibashobora kuvuga yuko uwo mugwi bawu- bawubona neza babona ko wokora kuko ukoze wokwerekana ibintu bimwe bimwe mu byo bagiyemwo hanyuma ugasanga rero ni- ntibawushaka gukora Eh, mu shingantahe libera eh, ntibashira kandi eh, uyu murwi eka abagize uwo murwi hari ikintu mubanegura Eh, abagize uwo mugwi eh, Jean Louis Musenyeri Jean Louis turazi- ndamuzi rwose kandi amuzi neza cyane Eh, Kiganahe nawe nyine ndamuzi sankorege n'abandi bose bari muri wo eh, benshi ndabazi ariko eh, muribuka yuko eh, Kiganahe ari mu banditse amakonstitution mu Burundi Eh, eh, icyo ushaka kuvuga ni uko eh, uwashyizeho uwo mugwi eh, perezida nkurunziza niwe niwe niwe abo ba- bari muri uwo mugwi bazokorera muti kubera iki jewe ku bwanje iyo banshira muri uwo mugwi eh, bakansaba ko ibikorwa bitangura uno munsi naca ntanga imihoho muti kubera iki iyo muri famiye ah, abana babiri ba- ba- bashwanye batumvikanye ku bintu byo mu rugo eh, nti- aba- abagomba ku- kubashira hamwe kumvikanisha ntibahengera umwana umwe atari hari ngo o, bu- babumva- babumvikanishe ntibikunda icyo ni icya mbere icya kabiri uyu mugwi naho uzokora ushaka gushika kuki ko umugambi eh, w'uwo mugwi wari ukuzuriza abarundi wari ukwi- kugira abarundi basubire kwizerana kandi ikindi ko kwari ukugira eh, bige eh, kurwanisha abarundi wa- wagize ikosa akaryemanga aka- bakamugirira ikigongwe none bazokwiga ingorane hagati y'abari mu burundi gusa abo bari hanze bashika hafi ibihumbi bi- amajana abiri na mirongo itanu I- ivyo ntibibaraba nawe professeur ikibazo ni igihe ni igihe bawushiriyeho nawe eh, jean batiste hajayandi mu kanya gato amasegonda mirongo itatu Eh, mbega uyu murwi nk'uko libera bivuze uzawukorera perezida pierre nkurunziza oya uwo mugwi washyizweho n'abaserukiye abanyagihugu muri asambure nationale na sena uwo mugwi ntukorera umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yawushyize ku mukono gusa ariko mu- ibya- ibya- ibyakozwe byose kugira ngo uwo mugwi ubeho byaciye mu bantu baserukira abanyagihugu Eh, kumbure ibya politiki ntibyari bimeze neza cyane ariko eh, mu mpera z'umwaka wa w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho bawuteraho asambure nationale yari yemewe niyo ya- ya- yabashizeho hama abo bantu bak- nkuko twabivuze bifashe neza rwose abo cumi n'umwe barashobora gukora ikindi nashaka kuvuga ni uko ibyo umushinga ntayo libera ariko aravuga byerekeye ingorane z'ubu hariho ibiriko birakorwa kugira ngo habe eh, kumvikana mbona barashizeho n'umukuru wahora ari umukuru wa tanzania ngo afashe museveni bafashe kandi ya komisiyo yashyirwaho mu gihugu bose nyine bakore kugira ngo batorere inyishu mu gihugu kuko ingorane ziri- ziri- ziriho mu gihugu ariko ibi byerekeye ibyabaye kuva mirongo itandatu na kabiri gushika mu mi- mu bihumbi bibiri n'umunani ntitworindira ngo ngo bize birabwe hanyuma ibyo bintu bitegerezwa gukorwa n'uwo mugwi umeze neza hamukerekana abantu ibyo bakoze abakorewe ibintu ariyo bahambwe ni- n'ingene boshobora gusubiza hamwe abantu bakabashi- bakabahuza Eh, naho libera avuga ngo bamwe bamwe bari hanze eh, nibaza yuko ibyo biganiro biriko biraba bizotuma abantu bashobora kuzogaruka mu gihugu eh, n'ibyo umuntu yo yipfuza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risambiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jules mwiriwe neza muri hehe Burundi.
Eh, murafise ikibazo murafise cimvuriro turiko tuvuga cane cane kuri wa murwi ujejwe kunywanisha abarundi eka no kurekuranira icifuzo cy'iwanje yego imbere y'uko uwo mugwi woza Mhm.
ni ukuvuga hari amahoro amata abantu ata abantu bicwa mbeho niyo waza ubu kandi n'ubu bicwa none zokumvikana abariko babigira ubwo nyene nagira woza agasubira ku byabaye ku byabaye cyangwa atariko biraba Urako- uruhande rw'iwanje urakoze jules reka tuhe n'ijambo eh, simvura simvura mwiriwe neza Mwiriwe, murafise cimvuriro muri hehe eh, turi mu buhungiro mu hehe mu gihugu kihe mu Rwanda.
yego duga kwijambo murafise cimvuriro ikibazo Eh, Ikintu nasha- ikintu nashaka kuvuga kuri uko kuri uko kuri bavuga mbega abagenye uwo mugwi mbaza abo bagabo mbega abagenye uwo mugwi eh, ni bande mbega aba- abawugenye barera se Ego, murakoze murakoze eh, simvura eh, professeur Jean Baptiste Hajayanda agira ico abwiye Jules eh, na simvura Jules avuga ko ah, ibiganiro uyu murwi wokoresha eka wotohoza ukuri mu gihe abantu benshi bahunze ah, bisa nuko ataco bizoshikako akaba na simvura avuze ko hariho bagenye uwo murwi nabo nyene bo bafise ivyaha bibagira duga kwijambo mushikana Jean Baptiste rero nibaza yuko umwe wese arashobora gushikira iciyumviro ciwe nk'abo bashikirije ibyiyumviro byabo ni- niko bavyibaza ariko n- nibaza nti nk'abantu kuva itandatu na rimwe eh, novuga mbere itandatu na kabiri kwa niho bazohera itandatu na gatanu itandatu n'icenda irindwi na kabiri mirongo umunani n'umunani mirongo icenda na gatatu mirongo icenda na gatandatu n'iyindi myaka iyo myaka yose ba- ba- barindiriye ko hari cokugwa abo bantu ntiwobabwira ngo bazorindira yuko ngo abantu bahunze eh, muri iyo m- kuva mu mwaka uheze inyuma mbere y'uko uwo mugwi wari washizweho kuko muribuka uwo mugwi ntiwashizweho eh, izi ngorane turimo zirakomera uwo mugwi washizeho mu bihumbi bibiri na cumi na kane
Rise Production.
nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe naje ndakwemereye sinzosiba na rimwe nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe naje ndakwemereye sinzosiba na rimwe mu bihe bigoye mu bihe byiza mu bihe bigoye mu bihe byiza zo kwamanje inyuma yawe kunsigurira yuko hari abahungu benshi baje bakuririra bagusaba urukundo kumbe bari bafise icyo bashakaga bari bafise ikibagenza baronse icyo bashakaga ntibabaye bakikwerekwa bagutaye nkakanuka nicyo gituma mbona wama wifumbereje abahungu twama dukora bibi kubw'ingeso zo guhemuka uhemukiye uno munsi uja kabiri nawe bakabigusubiza mu gitabo cy'abakunzi bawe naje ndakwemereye sinzosiba na rimwe nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe naje ndakwemereye sinzosiba na rimwe mu bihe bigoye mu bihe byiza mu bihe bigoye
iyi ndirimbo nyandika y'umuhanzi w'umurundi satibi ikaba ariyo dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha twongeye tubararike andi makuru yacu aba isaa moya n'igice z'umugoroba mu rwanda no mu burundi nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe aya makuru yo kuri iyi saha muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika cyawe cyawe